radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste nshimiyimana kubimbura ikiganiro agasaro kaburaga ndakira gatsimbanyi gerve arashakisha mushiki we niyo ntegereje nyirasafari na nyirasenge marigarita bavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'itandatu berekeza i masisi mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo gatsimbanyi gerve atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima mu kagari ka nyabugogo nimaze iminsi numva nkabura nimero yawe ngo mubaze umuntu ubazize umurango ajya kuri watsapu nandike kuri watsapu ngo nimero ngo nimero zawe nzazibona rero mbikoze ndazibona ndavuga reka wandikire numve ko wamfasha kubona abavandimwe banjye baba barabuze abavandimwe bawe babuze ni bande babuze ryari mbere y'intambara hari nabaga mu majyepfo mu karere ka ka nyanza kahoze hitwa muri nyabisinda ubwo muri mirongo inani na gatandatu nari ngifite hari hakiri ababyeyi bose masenge yabaga muri congo aza kudusura aje kudusura atwara umwana w'umukobwa ari we twavukanaga kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo intambara yatwaye ababyeyi itwara abavandimwe n'abo ngabo bagiye ubwo nyine n'abasigaye turategereza kwenda bazaza turababura ndavuga reka ndabaze yumva uko byagenda nyogosenge yitwa nde yitwaga marigarita marigarita irindi irindi zina ntabwo mbyibuka mushiki wawe se we yitwa nde yitwaga niyo ntegereje nyirasafari nta kabyiniriro yagiraga oya twamwitaga nyirasafari gusa hanyuma amujyana yari yarashatse masisi yarahatuye hafite umugabo hafite urugo yari amujyanye masisi gukora iki yari ahafite umugabo ubwo rero yari aje kudusura aje kudusura ahita ajyana umwana w'umukobwa ngo bajye kubana bajye kuba bari kumwe none se uyu mushiki wawe yari afite imyaka ingahe amujyana ubwo muri mirongo inani na gatandatu umushiki wawe yari afite imyaka ingahe yari afite n'imyaka y'imyaka itanu itandatu
hanyuma kuva yagerayo ntabwo yabatumyeho ngo ababwire ati twagezeyo amahoro turi aho ntacyo mwamenye nta na kimwe turiwe tumenye nta yandi makuru twongeye kumenya hanyuma muri mirongo cyenda na kane hari abantu bahunze u rwanda bajya mu bahungira aho ngaho muri congo bamwe bagiye muri zo za masisi bamwe baza no kongera gutaha bagaruka mu rwanda nta bantu batahutse ngo bakubwire niba baramurabutswe ntabwo twize nta muntu wigeze aza ngo atugende yaramubonye natwe twarahunze tujya muri congo turarangisha turamubura nta muntu n'umwe wigeze atubwira ko yaba yarababonye nyuma yaho nyine hahise hakurikiraho intambara turavuga tuturembe ngo barapfuye ntawamenya ariko ndavuga ni reka nzabaze numve ko wari uwabo wenda yarabakomotse akaba atazi iwabo wa nyina ndavuga ni nzabaza nawe
ubu se wowe mu muryango musigaye muri abantu bangana iki dusigaye turi abavandimwe batatu na masenge wavukanaga n'uwo nguwo wagiye muri congo nibo dusigaranye
muracyatuye abandi barasuye
komera muracyatuye i nyanza mwarimutse muba mu isambu y'ababyeyi banyu mubahe
kubera ko ahantu twari dutuye i nyanza hose ku dusozi ni abantu na bose bahasigaye bose abavandimwe bose barapfuye udusozi twose turiho ubusa ubwo turi kigali nyine umuntu aba ari guhigira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza hanyuma ujya wumva ikiganiro agasaro kaburaga ukavuga uti reka ndebe ukuntu nava muri ubu bwigunge ndebe ko nabona umuvandimwe nibwo bwa mbere wagerageza kumushakisha kuva wava i katare niho waherukaga kumushakishiriza nta handi wagerageje kuba wagaruka mu rwanda muri za mirongo icyenda n'irindwi ubu kuva twava muri congo muri mirongo icyenda na karindwi n'umunani twaraje nkajya numva muri fesiteri navuga ni seni hazajya kubaza wenda ko bashobora kubabona najyaga numva kuri radiyo nkavuga ni wazacisha kuri radiyo ariko ndavuga na ziriya radiyo zo mu rwanda ntacyo zamfasha neka nzashake radiyo y'abanyamerika bayo wenda umuntu apfa kunyuzaho amakuru nta handi hantu nigeze mm.
none niba uyu muvandimwe wawe niyo ntegereje nyirasafari akumva cyangwa se uyu nyogosenge eh, marigarita niba akumva ni icyumva ushaka kumubwira kubabwira nshaka kumubwira ko aramutse yaba ari kunyumva namubwira ni turamukunda turamukumbuye tukamubonye twakongeye akaza tugafatanya rwose n'ubuzima bwarushaho kugenda neza gerve gatsimbanyi wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimiye komeza utegereje nkwifurije amahoro y'imana murakoze namwe imana ibaha umugisha
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu cyumweru gishize teogene nteziryayo yaje hano mu kiganiro ashaka umubyeyi we twagirimana matiyasi injeniyeri agoronome wayoboraga imirimo yo gutunganya igishanga cya rugende muri za mirongo irindwi n'itanu na mirongo irindwi n'itandatu nteziryayo amaze imyaka mirongo ine n'umunani atazi se ataramubona yaramubwiwe na nyina dore uko nteziryayo avuga amateka ya papa we mama we twatandukanye mfite imyaka umunani eh, nayo mfite imyaka umunani ngira ngo ni nko muri mirongo inani ngira ngo na na gatanu ngira ngo hanyuma ubwo urumva nari umwana mutoya ariko papa we ntabwo nigeze mumenya Eh, hanyuma mama rero niwe bwene bwo muheruka eh, yaje kwitaba imana icyo gihe hanyuma mubura gutyo mubura ntamenye we data Eh, ubwo ntangira kubaho gutyo gutyo nyine nk'umwana utagira ababyeyi nawe urabyumva ariko se igihe mama wawe agiye akitaba imana ariko wakuze muri kumwe eh, ndahamya yuko mwaganiraga n'ubwo bwose wari mutoya iyo wabonaga papa wawe adatashye hari igihe wamubaza guti mama ko ntabona papa aba hehe ntacyo yigeze akubwira ngo akuvungurireho umenye uwo ari we ni ukuvuga ngo mama nta kintu yigeze ambwira kijyanye na na data Hmm.
ahubwo eh, maze gukura nibwo naje gutekereza uburyo nanjye nshobora kumenya gushakisha uburyo namenya data Mhm.
ariko birangora cyane kuko nari umwana eh, kuko nabanje kuba kwa marume nyuma yaho nza kuhava umuntu aza kunjyana i bugande nkiri mutoya nyuma yaho ngarukiye mu rwanda ndi mukuru nibwo natangiye gutekereza rero gushaka umuryango nibwo natangiye gusubira aho ngaho kwa ba marume ntangira kubabaza ntangira kubabaza eh, barandangira eh, aho mama yari yarashakaniye na data naho njyeyo gutyo nyine ariko nta makuru bampa- bigeze bampa afatika none mbwira rero bakubwiye yuko eh, papa wawe na mama wawe bari batuye he bahuriye he bashakaniye he iwabo wa mama ni hariya ni ahantu bita eh, igishari igishari hariya muri rwamagana Mhm, ndaharuzi
Eh, hanyuma rero ahantu ngo yari yarashakaniye na data ni ahantu bita irwamashyongoshyo Mhm, irwamashyongoshyo reba ahantu bita ku isumo gutyo eh, ku isumo cyangwa se eh, hakurya aho ngaho hari ahantu hari aho bita irwamashyongoshyo ugeze aho bita ku isumo uri hafi kugera za nyagasambu iyo nimba uri hafi kugera za nyagasambu ngira ngo ujya gutyo urenze yego za rugende gutyo ugenda yego
Eh, hanyuma rero eh, ubwo nkimara kubonana n'abo ba marume bambwiye yuko data na mama ari aho ngaho bashakaniye ariko bakaza kuza gutandukana Mhm, Eh, bamaze gutandukana rero nibwo mama yambyaye ariko ambyarira aho ngaho iwabo igishari mm, hanyuma rero bakimara kumuha ayo makuru nakoze uko nshoboye ndagenda njya aho ngaho i rwamashyongoshyo hariya nyuze aho- unyuze aho ngaho ku isumo nyine yego ndaharuzi
Eh, naragiye ngezeyo mm, nshaka umuntu waho ukuze eh, ndamwegera cyokora ah, nabo bandangira umusaza umusaza wari utuye hakurya ahantu bita ku muyumbo Mhm, ndagenda njya ku muyumbo uwo musaza turaganira ndamwibwira ndamubwira rero bambwiye ko data yabaga inaha data yitwaga twagira imana matiyasi Mhm.
eh, aha- ahita anyibuka arambwira ati eh ati ndamwibuka twagira imana matiyasi wari warashakanye n'umudamu witwaga eh, muja muja wa mariya eh, godasi ati sha aranambwira ati sha ati ko kuri umwana we na- nabibonye pe Eh, ndamubaza rero ni muzehe rero nimba data umuzi data yabaga inaha yaraturutse he data yakoraga iki ahangaha arambwira ati rero data iso iso twumvishe ko yaturukaga eh, muri gitarama ariko ntabwo tuzi aha hantu yaba yaraturukaga hariho ndamaze se data yakoraga iki ahangaha arambwira ngo so iyo- ya- ya- yari umushefu wakoreshaga kiriya gishanga kiriya gishanga cyose cya rugende ngo ni- yari gapita wari ukuriye abakozi bakoraga aho ngaho
twakoze ubushakashatsi dusanga twagirimana matiyasi w'imyaka mirongo irindwi ariho atuye mu gihugu cya canada ari mu kiruhuko cy'izabukuru turacyashaka uburyo twamugezaho inkuru y'umwana we umushaka
agasaro ka buraga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi nyirahabineza claudine yaburanye na muramu we eugene bwanakweri bari mu mashyamba ya kungu ahantu atibuka neza aramushaka atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa rugarika akagari ka sheri umudugudu wa karehe iki kiganiro nacyumvise kuri radiyo ijwi rya amerika numva abantu barangisha abantu babo ngo nanjye numva nanjye ngize nanjye amatsiko yo kuba narangisha nanjye umuntu wacu twabuze Hmm.
Eh, twabuze twamubuze icyenda kane duhunga nyine twa- duhunga twamubuze duhunguka tugaruka twari twarahunze tugera muri congo noneho rero biba ngombwa nyine tugaruka yagiye agiye kuvoma agiye ntiyagaruka mwebwe mwahungutse muri mirongo cyenda na kane
twahunze icyenda kane twahungutse icyenda karindwi niho twamubuze Mhm.
duhunguka yego mwamubuze mugeze he
twamuburiye mu ishyamba yadusize adusize ahantu aravuga ngo agiye kudushakira amazi agiye agenda agiye ntiyagaruka turategereza turareba kugeza na n'ubu ntabwo turangira kumubona Hmm. ni umwana wawe ni musaza wawe ni mwica wawe ni iki mupfana iki
Ya- ya- yari muramu wanjye ariko niwe wandeze yandeze nkiri umwana nagiyeyo nyine mba kwa mukuru wanjye urumva noneho arandera nk'umwana ndakura kugeza ubwo duhungana Hmm.
ubwo rero nyine ni umuntu- ni ya mugabo wa mukuru wanjye Mhm.
Eh, mukuru wanjye ubu we yarabaye n'umukecuru ariko ntabwo arasaza cyane da Hmm.
ubwo rero namaze kumva icyo kiganiro numva nanjye ngize amatsiko yo kuba nabaza nkumva ko wenda twamubona Hmm. muramu wawe yitwa nde
yitwa bwanakweri bwanakwera irindi
iyindi ni bujeni bwanakwera ejene Ah, mwari mutuye he mu rwanda
twari dutuye mu rwanda twabaga ntuze mu nyakabanda hari i kigali Hmm.
aho bita mu Nya- ahantu bi- bakunda kwita ngo muri karabaye muri karabaye ndaharuzi none se bwanakwera yakoraga iki
yari umutayeri yadoderaga mu isoko i nyamirambo Hmm. abantu benshi baramuzi abatayira abantu baba babazi Mm, abantu benshi baramuzi none se muhunze mugeze muri kongo mwabaye mu yihe nkambi
twabayeho bita i gatare Mhm.
Eh, hanyuma muhunze mujya mu ishyamba aza kujya kuvoma ariko ntiyagaruka
duhunguka ajyanye nyine abantu bagaruka ba- basubira mu rwanda ah we yabuze muri mu muri mu nzira mugaruka iyi tugaruka nibwo yabuze aho mwari mugeze urahibuka
twari turi mu ishyamba hagati ntabwo iryo shyamba ntabwo mbi- gusa twendaga ku- twari tutaragera i kibumba Hmm, twari tutaragera i mugunga twari tutaragera i mugunga hmm, twerekezaga mu nce za mugunga kuko niho niho twa- abantu bose niho twagiye duhurira niho nyine twa- twahise twambuka tuza mu rwanda
none mwaramutegereje muvuga muti reka tube turetse tumutegereze ave kuvoma tujyane eh, cyangwa se mwamwe mwagize igihunga muragenda muramusiga Eh, ndashaka kumva neza igihe mwatandukaniye niki cyabatandukanije we yagiye agiye kuvoma ariko ari bugaruke mwe musigara mu rugo byagenze gute kugira ngo mutongera kubonana
yadusize mu ishyamba twari twarabuze amazi Hmm.
noneho rero tugeze mu ishyamba nyine turimo mu ishyamba mo hagati abantu nyine barimo kwicwa n'umwuma Hmm.
arangije uwafata ijerekani ajya kuvoma noneho turategereza ko azaza turaheba duhebye rero icyo gihe nyine ha- ha- hazamo n'ibintu by'amasasu ubwo duhita tugenda gutyo turategereza turaheba kugeza na n'ubu nyine ntabwo turongera kumva n'agakuru ke Mm. aho hantu yari yagiye kuvoma hari ahantu hatekanye hari ahantu harinzwe hari ahantu hakorerwa ibikorwa bya gisirikare hari ahantu ryari iriba ry'amazi am- ameze ate
kwari ugupfa kugenda gusa ntabwo twari tuzi ngo ni hehe ajya kuvoma mbega nawe ya- ya- yakurikiraga abandi bavuga ngo bagiye gushaka amazi Mm.
nawe adusiga aho ngaho aravuga ati nanjye reka njye kubashakira amazi ntituzi ari hehe reka da Mm.
Mm, gusa yaburiye muri iryo shyamba yagiye agiye kuvoma turategereza ko azagaruka turaheba turinda iyo tuza turinda tu- iyo tugera i mugunga turategereza turaheba turinda iyo duhunguka nyine tugaruka mu rwanda kuva uwo munsi kugeza n'ubu ntabwo turumva n- nta n'umuntu watubwira ngo yamubonye ahangaha Mm.
Mm.
ugereranije igihe ayo masasu yavugiye igihe mwayumviye um, Mm.
mbese cyaba gisa n'igihe yashoboraga kuba agarutse ku buryo ayo masasu yaba yaravuze agatinya kugaruka aho mwari muri bigatuma yenda avuga ati reka ndebe aho mpungira kubera ko aho ngiye amasasu u- arimo ahavugira
birashoboka kubera ko twari turamaze umwanya munini tumutegereje urumva umuntu utegereje umuntu wagiye ku- kuzana amazi yo kuturamira twarategereje ngo dushigishe wenda n'igikoma tunywe turategereza turaheba turicara turategereza turaheba twavuye bwije yagiye hari nko mu masaha ya nko mu masaha yine Mm.
u- twahavuye bwije tutamubonye Oh.
Mm.
mbwira igihe mukuru wawe yababwiye ati reka tugende nubwo ataje wabonaga mu maso he hameze hate wabonaga bibabwira yari afite imbaraga zingana zite nawe ubwawe wumvise umeze ute igihe wavuze uti mu- muramu wanjye nakundaga muramu wanjye wandeze muramu wanjye wari ugiye kundamira nshakira amazi turamusize turagiye M- mwa- mwumvise mumeze muti igihe mu- mwiyemeje kugenda mumusize inyuma
twari tubabaye cyane twari tugeze turaba turababara cyane ariko turavuga tuti wenda ubwo ba- baturasheho reka tugende wenda nawe azanyura izindi nzira wenda ntituzabaho twongera guhurira cyane ko no mu kugenda duhunga nabwo twagiye du- tugenda tuburana ariko tukazagera tukabonana Hmm.
rero twari tuzi ko n'ubundi wenda tuzongera tukabonana hari wenda tuzagera tukongera tugahura tukabonana cyane ko twagendaga mu ishyamba akaba ari igihe ugeze ahantu ukabona usubiye aho wavuye Hmm.
ni ishyamba ryari rinini cyane nibwo bwa mbere twari turinyuzemo Hmm.
ubwo ubwo twari tuzi nyine ko byanze bikunze tuzongera ako kwizere twari tugafite ko wenda tuzongera tugahura Hmm.
birangira rero tutongeye kubonana ariko mbwira iyo urambwira uti twagendaga muri iryo shyamba ry'inzitane ukabona usubiye aho wari uvuye ugenda uzenguruka ni iyihe nyenyeri mwa- mwakurikiraga mugana i rwanda mwabwirwaga n'iki kwaho murimo mu- mugana nka ba basare bavugaga ngo hmm, iriya ni mediterane nirwo ruzi rugana iwacu mwebwe mwakurikiranaga ayahe mazi nihe nyenyeri yabagendaga imbere
nta ntayo kube- gusa kubera ko bari bagiye imbere babaga bagiye nyine bakarema inzira ubwo twakurikiranaga abagiye imbere baremye inzira natwe niyo twakurikiraga Hmm.
Eh, ni ukuvuga ngo abantu bari bagiye mbere bo bari bagiye baremamo inzira noneho tukagenda dukurikiye nta bandi bagiye ryari ishyamba ririmo umwuma ritagira amazi nyine hakaba igihe usanga bamwe umwana apfuye ugakomeza nyine ugakomeza inzira tugakomeza kugenda gutyo tubona duhingutse imugunga Hmm.
wenda nk'umuntu wari muri kumwe iyo agutangagayo hari igihe wenda yagiye- yagendaga abaririza ati nta kantu aka nta kantu aka mwabonye nuko akagira kubwira ati naramubonye hari abasubiraga inyuma no kureba abantu babo Hmm.
Eh, ubwo mwahura akavuga ati kanaka yagezeyo yarakumbajije nuko ubwo rero wagenda nyine ukamusangayo
mwebwe mu bantu bose baje bataha ntawababwiye ati eh, bwa- bwanakweri namurabutswe
oya nta muntu wigeze abitubwira Hmm.
Mm.
no muri aya matangazo abantu bagendaga barangisha ntawababwiye ati numvise itangazo kuri radiyo eh, bwanakwera barangisha babwira ati ndi muri iki gihugu ndaha n'aha
reka da ntabwo nta muntu yigeze arangije natwe nicyo kibazo twagize nyine twakomeje kuvuga ngo wenda yarapfuye ariko maze kumva nyine ku ijwi rya amerika yuko mujya mushakisha abantu mugahuza abantu numvise nanjye ngize ishyaka rinini narabanje mbwira umu- umu- umudamu we yarambwira ati yewe sinabishobora Hmm.
kubera ko yibera ubu no mu cyaro yasubiye mu cyaro nyine aho bavukaga bavukaga muri komine rwamiko aho bitaga ku gikongoro yego
Eh, niho bavukaga ubundi Hmm.
ubwo rero aka- we yaragiye ahita yigira mu cyaro n'abana ari nabo twari twarasize mu rwanda twaraje tu- turababona ubwo aragenda nyine yigira mu cyaro arihingira n'abana be Na- muri icyo gitekerezo arambwira ati ngewe ntabwo nabonaho naca sinabona inzira wowe wenda kubera ko wari ushabutse ukiri mutoya wenda uzarebe ukuntu warangisha twumve ukuntu bimeze wenda hari igihe twamubona n'abandi bajya babona abantu babo Hmm. none se mbwira niba bwanakweri jene akumva ni muramu wawe akumva muri kano kanya akaba akiriho eh, ni iki wumva ushaka kumubwira
icyo namubwira ni uko namubwiye agataha mu rwanda turi amahoro abana be barahari n'umudamu arahari cyakora wenda umuntu witahiye ni papa we na mama we nawe aracyahari rwose turahari nanjye nanjye muramu we ndahari n'ababyeyi ba- na- n'umubyeyi wanjye nanjye arahari turi bazima pe turi amahoro
claudine nyirahabineza wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kahoraga ushakisha muramu wawe bwanakweri jene ndagushimiye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje mu kiganiro cy'ubushize umurundikazi ntirenganya eva naramwakiriye ashaka musaza we wisunze umuremyi jean patrick uwo mwana yabyawe na efrazi karadobeye amubyarana n'uwitwa butera jean marie vianney wari utuye ahitwa iriba mu cyahoze ari komini ya gishamvu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine butera n'umuhungu we bari batuye mu cyahoze ari komini ya nyakizu amakuru eva ntirenganya afite yahawe na nyina nuko butera yishwe muri mirongo cyenda n'ine atwikiwe mu nzu ariko umuhungu we jean patrick akarokoka ari hehe mushiki we ntirenganya eva umushaka asuhuza ikivi cya nyina uherutse kwitaba imana atuye mu burundi mu ntara ya kirundo muri komini ya kirundo muri karitsiye runanira ya gatatu dore uko yabivugaga nari muto urumva nari umwana muto
abo bavuka n'abandi ni bande U- uwa mbere yitwa ndayishimiye jean marie uwo arashobora kumuzi mugabo nawe ntibasangiye n- n- nawe- nawe- nawe ntibasangiye se Ha- hashaka n'uwa kabiri yitwa Nshim- yitwa nshimiyimana ezekiyeli yego Ha- hariho rero n'ukuri- n'ukurikira uyu nyine turi ko turarangisha yitwa ahisake esperance gusa nawe yaciye apfa akiri muto afite imyaka ine Oh, komera Eh, kandi n'uwo wa mbere mbabwiye ndayishimiye jean marie nawe yarapfuye mugabo yapfuye yaramaze gushaka Hmm.
ukuvuga dusigaye ari jewe n'uwo unyishimira imana ezekiyeri
hanyuma se iyo mama wawe yakubwiraga umuhungu we birumvikana ntiwigeze umumenya wowe ah, yamusize mu rwanda Ah, iyo yamukubwiraga yakubwiraga ko yari umwana umeze ute
yarambwiye ko ntibaguza ko ari umwana w'inzobe ikindi ambwira ni uko yari afite mushiki we mugabo akabyagwa na mama ngo yitwa safari Mm.
Eh, uwo- uwo- nyine uwo safari nawe yari umwana wa butera n- n'ayo makorudone mfite nta yandi uwo safari we ni- niwe wari mutoya kuri Pat- kuri jean patrick cyangwa niwe wari mukuru niwe wari mukuru kuko mama yabyayeho jean patrick uwo safari ahari yego mbese butera yakoraga iki Oya, yi- yikorera ibyiwe ni urabona ko mu- a- ba- mama ye yarambwiye n'amazina ya ya- ya se wa butera ngo yitwa ntuze ya sebakiga inyase yego na mama wa, wa wiwe yitwa ngo tereza Mm.
Eh, ngo jenoside ngiba ngo babinyakidu babaga i nyakizu naho mu cyahoze ari perefegitura ya butare
utumva ubwa mbere u- aho uwo mwana yavukiye ngo hari iriba Mm.
gusa mm, mama yambwiye ati jenoside iba bari bagiye babinyakije ngira ngo- sinzi ko ntahazi mu rwanda sinzi ko arahegeranye ko babaye kwimuka ntabyo nzi
ijwi ry'amerika yakoze ubushakashatsi menya aho nyirasafari mushiki wa wisuzumuremyi jean patrick aherereye twavuganye n'abavandimwe be bemeza ko umuvandimwe wabo butera jean marie vianney yari afite umugore w'umurundikazi kandi baradufashije baduha amakuru ya nyirasafari azaduha amakuru ya jean patrick tuzabagezaho mu kiganiro cyacu gitaha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga inkuru ndende y'iki kiganiro ni iya nyirankuriza valeria atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa gacurabwenge akagari ka nkingo umudugudu wa rubona arashaka umwana we gadi minani yaburiye mu mashyamba ya kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi amaze umwaka ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga maze iminsi mbese natangi uzi igihe natangiriye nirukanka mu babinkorera maze umwaka ushize nabitangiye mu kwa munani Mm.
kuva nakumva nabitangiye mu kwa munani niruka uwo ngezeho wese ashaka kubinkorera bikananirana telefoni yacu ni ntoya Mm.
twashyiraho inomero zawe nishimiye imana venositi tuvugana yego niwe muvugana Ah, urakoze imana imana iguha umugisha rwose Nku- imana irakoze kuba ngufatishije rero Mm.
Eh, ubwo rero narirutse ariko umva imana ikoze umurimo nkugezeho ndakubonye Mm. mbese abo bantu ihabwa icyubahiro imana Eh?
ishimwe imana ishimwe abo bantu babafasha mwirukankaho mubasaba kubagoboka m- babibakorera ku buntu cyangwa se babaca amafaranga yewe ah, hari abona hendahenze ngo mbagurire fanta ndi umukecuru utafite akazi utagira utera bamwe Oh.
bakanga abandi baka ini nomero zabanje kutugora nazo kuzifata ubu zivuga vuba vuba nindiramo n'indinga ngo bamfatire n'inomero ngeze aho ariko nge n'umusaza umusaza arabikurikirana turagufatisha Mm.
tugufatisha bitinze inomero yego nibwo rero ngiye nzirukankana ninginga buri muntu wese yewe njya no ku barimu bati tuzagufatira inomero ntituzabigukorera ntawe anciye amafaranga n'uwo mubyeyi ubinkoreye rwose ni ubuntu ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza rwose tumaze kumva ko ari ukwandika kuri wasapu Mm.
ni uwo mubyeyi wabinkoreye rwose arambwira ati tubanza no kubyi- kubinanirwa ariko tugeze aho turabikora birakunda mwagize neza mwaranditse ubutumwa bwanyu narabubonye niyo mpamvu guhamagaye none rero mbwira Yego.
mubyeyi nyirankuriza Eh, nituba eh, nshakiraga Valerie, yego eh, na diyonizi kamonyi yego mwanshakiraga amahoro twashakaga kugira ngo kubera ko twumvise agasaro kabuze kabonetse twa- twarabyishimiye mbese ubwo bimbuza no kurya no kuryama Oh.
kuko muri icyenda ni icyenda gatandatu duhunguka Mm.
niho twabuze umwana w'umuhungu Oh, uwo mwana yitwa nde yitwaga gadi minani yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka itandatu mwamuburiye he twari mu nkambi ya gatare Mhm.
noneho inkambi baza kuyisenya Mm.
turorongotani y'amashyamba amasasa agenda avuga yego noneho tugeze mu mashyamba hagati twaraharaye twabuze n'amazi yo kunywa imvura iragwa turatega amazi turanywa Mm.
burakeye amasasu aravuga turagenda noneho tugeze mu ishyamba hagati wa mugabo wanjye a- a- anyura iyo nzira nu- n'abahungu babiri umukuru n'uwo mutoya Mm.
kuko uwo muto yakundaga papa we Mhm.
yumvaga papa we ntaho yajya batari kumwe na papa we yumvaga ntaho yajya batari kumwe Mm.
noneho umwana namubwira ni tunyure hano kuko twari mu mashyamba barimo baduhigira inzira ducamo noneho harimo inzira ebyiri noneho nkababwira ni mwaje tugaca hako hariho abantu benshi nanjye nari ndi kumwe ubwo papa we yajyanye n'abo bahungu babiri nanjye njyana n'abana bane abakobwa ba abakobwa batatu babiri n'abahungu babiri nanone Mm.
tu- tuburanira muri ayo mashyamba rero noneho rero turagi- tukagira ngo nitugera imusozi tuzahura ntitwongeye guhura bo barakomeje bagera imugunga Mm.
ahitwa imu- i- i- imugunga Mhm.
twe rero turakomeza abasirikare bariya batsinzwe barakomeza baratujyana badushushushubikana baducisha indi misozi Mm.
nuko ubwo dutandukana gutyo noneho tukaba twari dufite umukobwa warongowe imugunga aho ngaho aba ariho bahingukira baharaye bamenya yuko ngo inkambi ya gatare bayishenye bose biyiziye imugunga Mm.
noneho sinzi abo bahuye n'uwo mukobwa wari umaze kurongorwa amaze kurongorwa iyo dore ko twari twararenzwe dushyingira twarashyingira nibyo
Eh, Mm.
twari tumaze kurengwa dushyingira Mm.
nuko rero uwo mukobwa aragenda ababwira abona hose ari barahamurangira aba- abamuzi b'iwacu aho ngaho binaha bati papa wawe ari hariya n'abana babiri Mm.
Bu- iyi nkambi yabo bari batarayisenya Mhm.
noneho rero umukobwa aragenda abwira papa we ati ntabo bana njye kubuhagira mbamesere mfite n'ibiryo Mm.
noneho nawe uguma aha nzajya nkuzanira cyangwa kumujyana mbese ku mukwe urabyumva za burende ntibajya kuraranamo nuko rero umwana babanye ubwo arabam- arabamurekeye kuko afite ibyo kurya we akajya ajya gushaka utwo kurya nawe akamuzanira noneho ngo baza ku- kuza kuyisenya iyo nkambi yagiye gukora nuko rero awaziye agiye kubareba asanga bagiye n'umugabo we n'abo bana babiri b'abahungu noneho ah, iyo masasu aravuga aravuga ati ubwo ari kumwe n'abashi na mushiki we wenda nabo bara- barataha turabona abantu barimo gutaha nuko rero umugo umukobwa kubera ko yari afite umugabo mutoya aho kugira ngo batahe bo barurungutana bajya iyo ngiyo ba- bagenda ba- bajya kuri iyo ngiyo umwana baramujyanye baragiye ngo bageraho aho umwana abyimba ibirenge uwo mukobwa akaba ngo yari akuriwe noneho ngo aramuheka bigeze aho arananirwa umwana yarabyimbye ibirenge noneho rero ubwo nabibwirwaga n'uwo mukuru wariho ni umugabo ubu afite umwana wiga segonderi mu wa gatatu nuko noneho rero niba bararaye ahantu baharaye ariko yambwiraga ko ari kungu uwo muhungu mukuru Mm.
nuko ngo baramubwira ngo bugenda turaje noneho umwana bagiye umwana niba baramusize kuri izo ngo niba baramwishe aho hantu ntabwo masobanukirwa nicyo gituma nubwo mbivuga nta mbabaye mbese Mm.
nuko baragenda ngo babwira wa muhungu ngo yewe ngo jyewe- ngo gadinga arapfuye ngo dusize tumworoshe w'inturusu Oh.
undi ati se umwana twaraye dusangiye twavuganaga mu gitondo abamusize muri kumwe yapfuye ati wewe ngo ngo arapfuye ngo dusize tumutwikiriye umwana ubwo yaje ambwira ati ariko mamari yewe nasanze ari ukubeshya baramutaye barigendera umuntu twavuganaga twasangiye uretse ko yabyimbye ibirenge ubwo ntabwo bamutaye ati bamutaye nguko ukuntu umwana yabuze barakomeza bararorongotana baragenda ngo bageze za tingitingi umugabo w'uwo mu- uwo mukwe wanjye ngo abwire uwo mukobwa wanjye ngo rero ngo dore ngo birakomeye ngo ahantu tugiye guca ntabwo nzabambutsa ngo nimusubire inyuma ubwo ari kumwe n'uwo muhungu undi ngo yarapfuye niko yamubwiye nuko ati musubire inyuma mugende mufate indege mutahe njye sinshaka gusubira mu rwanda wari umugabo w'umubwire nuko ubu- ubu habanje kuza uwo muhungu uwo mukobwa nawe aza nyuma ntabwo baziye rimwe bose baje mu ndege umwana buraryo noneho aho numviye agasaro imana igira icyasi inzu ukuntu ubundi twiyumvira amakuru yanyu ya nimugoroba na mu gitondo ayo y'icyumweru ntabwo twayumvaga yego niba ari imana ishaka kugira ngo nzamubone niba ari ukugira ngo nasubiye rudubu ubundi nari narihanaguye narihanaguye kuko abana benshi nino barahari barahari bagiye babura batyo barahari ahantu iyo n'ahangaha hari babiri rwose uretse ko umwe yabaye ikirara w'umuhungu akiba abana bari mu misozi benshi ariko nari narashize agahinda naracecetse ariko aho numviye agasaro numva hari abo cyane cyane numva uwo mu bugesera muhire yego njye numva muhira yarabonanye na mushiki we numva ibirori byabaye Mm.
ntabwo nyisinzira singiye kukubeshya Oh, birumvikana ubwo kugira ngo imana ihabwe icyubahiro kugufatisha mana ukoze ibikomeye umva nananiwe gusinzira nananiwe kurya nabuze amahoro Oh, wavuga uti maze kubona mu miryango mirongo itandatu n'umunani noneho noneho nkaranga umutima narwaye umutima ubu oya komera komera ahubwo umutima utururuka ubwo tuvuganye ukaba umbwiye Yego.
ubwo umutwaro igice cy'umutwaro ndakikwakiriye ah, ubu Urakoze, noneho- Mana.
ubu noneho Yee.
usinzire eh, rwose Yego.
Hmm? none se, Yego.
ko hari abana nk'uko bivuga ah, bari aho ngaho benshi mu rwanda kandi bavuye muri ayo mashyamba hari abahuraga n'ingabo z'u rwanda zikabagarura zikabashyira mu mu bigo by'imfubyi mugeze aho ngaho mu rwanda mwigeze mugerageza kurebera gushakira mu bigo by'imfubyi byari hirya no hino mu gihugu muri icyo gihe kugira ngo murebe niba n'uwanyu ataragaruwe mu rwanda akaba ariho yari ari yari akiri mutoya gadi yari afite imyaka itandatu gusa Eh, yari muto yari afite itandatu Nu- ubwo rero uza uzi ikintu nakoze Hmm.
nagiye ahitwa ku, ku karere ndagenda naka icyemezo nagiye mu kigo kimwe ki- kiri mu ruhango n- bari mu by'imana bari mu ruhango Hmm.
ndagenda ubwo nari mfite inda nkuru Mhm.
noneho ndagenda ndamubura maze kumubura ndaza maze iminsi mike ndabyara ndarwara ngira agahinda k'umwana wanjye ngira ubuzahare bwo kubyara nta nu- at- ariwo tukiragera twararenzwe tugeze duhaza ibigori iyo tutwara inda Hmm.
yewe Mm.
nuko ubwo rero ndaza indira nzaza ngera iyo nzabyara nta mikoro nta tike nta ki ndavuga ni bambwiye ko yapfuye batwikiriye aho ndamubuze aho ho nagiyeyo Hmm.
ndamubura abana benshi bahari benshi benshi benshi rwose urabona ari nk'abanyeshuri Hmm.
nta handi nagiye naraje ndabyi- ndicarira ndavuga ni se ko mushiki we avuga ko yapfuye akamworosa Hmm.
ubwo ndirirwa nirukanka ntashoboye ndwaye mbyaye ndabyihorera ndatuza ndabyihorera kuko ndeba nina hari abana bagiye batoragura mu byaro hari n'abagiye ba- bigeze n'aho bafata abaturage bajya ku- kugenda babi- babaha abana muri za ruferina aho ngaho Hmm.
nuko ndavuga nti sinjye mubyeyi ngenyine ni- nina ndabona bareka ntuze aho azaba ari imana izamubeshaho cyangwa niba yarapfuye ubwo yarapfuye ni uku ubwo ndatuza ndabyihorera vuba aha, ejo bundi ejo bundi rwose numva agasaro kabuze kabonetse sinzi ukuntu umugabo yahatomboje ahatomboje ariko mm, nagiye i kigali ngiye i kigali hari umukobwa wa muramukazi wanjye uriyo arambwira ati urabizi gade ashobora kuba ariho hari umukobwa twiganaga wabo- wabonye umuryango bari bari ishorongi yego ni shyorongi Ati, no none hariya uzaze dushakishe hejuru gare.
za rutongo yego
Eh, tuzaze tumushakishe ati hari umukobwa ishyorongi turirimbana mu cyaha mu ki- mm, kimisagara ati wabonye umuryango ati barimo kubashaka bakababona Ati, none uzaze dushake gadi ese tuzabashaka dute Tu- ni- ngaho uri i kigali ukaba wenda uzabaririza yo ijwi rya amerika rikorera ni uzahaperereze tuzageje ubwo n'ubwo mbese narindi mu gika cyo kuzabaza n'aho mukorera nge ngo nzabasange nibyo uri umuntu mwiza uri umuntu Eh, mwiza um, Ubwo- ubwo rero nibwo ambwiye ati barimo kuboneka ati umukobwa turirimbana yabonye umuryango we ati none ati barimo bashimiye imana ati nawe uzaze dushakishe igati anshyushya ati anshyuhije kandi ati nzabigukorera ntiyanabinkorera ariko ubwo ni umutwe sinzi ukuntu imana umusaza yaramu yumvise telefoni niba yarafunguye akubitana n'agasaro kabuze noneho mba ndasaze noneho mba ndasaze neza ntumutwe noneho biba birarangiye mm, tumaze kubona rero uriya wo mu bugesera noneho biba bi- bigera udubi neza noneho ndarwara birahaye mm.
Nuko ubwo ndirutse ibi bintu mbigushije mvunitse mvunitse mvunitse
wavunikiraga ariko gadi imana ishimwe rero imana ishimwe
wavunikiraga nuko byangendekeye Mm. hari akantu numva ashaka kukubaza mubyeyi Ah, urimo urambwira uti umushiki we yambwiye yuko yamworoshe akambwira ko Eh.
yapfuye none ni Ko iki yapfuye.
gituma ni iki gituma utemera ibyo umwana wawe akubwira kuri musaza we kuki wumva atari byo kuki wumva gadi akiriho Na- kubera ko uwo mwana yambwiye yuko ba- ya- basangiye baganira ngo akamubwira ngo rero ngo nubura ngo uza- uzajye uvuga yuko twari dutuye ku mashuri y'i Rubona Mm.
ngo akamubwira uwo mukuru ngo akamubwira ati hari igihe tuzaburana ujye umenya ko iwacu ari ku kamonyi dutuye ku mashuri y'i Rubona nibabikubaza ujye ubivuga Mm.
niko ngo mukuru we yamubwiraga ukaba utekereza Mm, yuko ariko aka- mukuru akambwira ati ashobora kuba ariho ahubwo twaraye ku ngo bashobora kuba ariho bamutaye bakaba bashobora kuba baramusize aho ngaho kubera ko bashakaga kwihuta babona umwana arwaye Eh.
yatumbye amaguru bati reka tumusige hano muri zino ngo z'abanyekongo eh, tubashe kwatanya tugende Mm, none niba rero umuhungu wawe gadi minani akiriho akaba kumva muri kano kanya yaba ari muri kongo cyangwa se ari mu rwanda yarabonye umuryango wamureze akaba nawe ashaka kumenya inkomoko ye niba akumva muri kano kanya ni iki mubyeyi ushaka kumubwira
yewe ndumva a- ariho nkumva yuko akaboneka ko yazataha kuko ndiho na papa we ariho na bashiki be uretse muhungu umwe wapfuye ariko abandi baraho nkumva yataha kandi nkumva n'uwamureze wenda ya- yamu- yatwaka n'ibihembo kuko yavunitse akamurera tukaba tumubonye twaza buhemba ariko akaza agataha turiho twembi turaho turashaje ariko turiho wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga warakoze cyane kudushakisha kandi eh, n'uwo mufasha wawe kubona mwumva ijwi ry'amerika musigaye mwumva cyane ijwi ry'amerika mukomeze mukomeze mwumve ijwi ry'amerika ni radiyo y'amahoro ni radiyo y'ineza ni radiyo ibaha amakuru nayo turayikunda rwose cyane twiyumviraga ariko mu gitondo na nimugoroba cyane nimugoroba yego tw- turayikurikira cyane rwose turayikurikira Aba- agasaro kabuze n'ink'imana yagize ngo nibura izampuze namwe ntabwo twari tubizi ko kabaho Mm.
hari igihe mvuga ni wenda yaba kuko ni mukuru ni wenda hari ubwo yaba yarashakishije ugitangira kuko uravuga uti maze imyaka itatu mbivuga Mm.
ubwo nkatekereza ni wenda yaba nawe yarashakishije tutarabimenya Mm.
mbese ibyo bitekerezo nabyo nkabishyiraho yego nuko ariko mana we nabyumviye umutima warancitse burundu burundu nusubire mu rero Imana gitereko irakoze kuko ngufatishije yego umutima nusubire mu gitereko rero ukomeze utegereze wizeye mubyeyi nkwifurije amahoro y'imana
urakoze imana iguha umugisha
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mutuyimana alice farida yatandukanye na mama we mukagatege habu wavuye mu rwanda agahungira muri uganda mutuyimana wari ufite amezi icyenda muri mirongo cyenda n'ine atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa rugarika akagari ka sheri umudugudu wa karehe ikintu kinzanye ndarangisha nanjye Urara- ndarangisha uwo mama wanjye mama wawe urangisha mwatandukanye ryari mwatandukaniye he twatandukanye icyenda kane urumva yansize ndi uruhinja ansigira mukecuru wanjye agenda ajya hanze muri uganda turamubura ariko mo hagati nko mfite kuko yansize mfite amezi icyenda Mhm.
noneho ngize imyaka icumi ngeze mu icumi aza kutureba arongera aragenda ariko icyo gihe aza afite abavandimwe banjye babiri atubwi- ambwira ko ari abavandimwe babiri b'abahungu ko ari abatuvindimwe Mm.
imyaka ishize ni myinshi imyaka makumyabiri Mhm.
kuko naranabyaye ntazi n'abo nabyaye ngo ni abahe yari yaradusigiye na nimero n'ubu ntayikibaho mbese tukibaza yarapfuye ntawe ariho ndavuga se basi wahamagara ku iyi radiyo y'agasaro ka- ka- kaburaga ko wenda bazanshakishiriza nkareba yuko wenda byakunda tukamenya ko yapfuye cyangwa akiriho Mm.
ni mw'ubwo buryo nyine na- na- nagize yego ni radiyo ijwi ry'amerika rya amerika ikiganiro kikaba cyitwa agasaro kaburaga yego mbwira mama wawe yitwa ndi yitwa Mukaka- mukagategera hafi none se Mm.
ajya muri uganda yari agiye agiye gushaka umugabo yari agiye agiye gusha- gukora ibyashara yari agiye agiye gukora iki oya ajya muri uganda ava mu rwanda bwa mbere icyenda kane Mm.
yajyanye icyo gihe yari ahunze kuko mukecuru niko babimbwira ambwira ati bari bamaze kumwitira abasaza be nyine Mm.
aravuga ati njye ntabwo naguma mu rwanda n'ukuntu bamaze kumwitira abasaza banjye nta n'umwe usigaranye Mm.
noneho njye nsigira mukecuru arangije ara, ara, a- we mukecuru arambwira ati cyakora yari afite umugabo yari yabonye muri uganda uwo mu bugande wari uri i kigali bahita bambukana baragenda Mm.
ubwo rero uwo mugabo cyakora twakambwira ko yari anakuze nawe ashobora kuba atakinariho kuko yari akuze ashaje Mm.
ubwo rero ni uko yagiye abo bana b'abahungu babiri uvuga yakubwiye ko ari basaza bawe yababyariye i bugande yego yagarutse ufite imyaka icumi akubwira ko ufite basaza bawe babiri yego ariko agaruka ntiyabazanye uyu ku- uwo icyo gihe aza bwa mbere nyine aribwo yaje mfite imyaka icumi Mm.
ni- u- u- yari yabazanye arabatwereka warababonye anavuga ati ndamutse mbuze wenda mwazashakishanya mukamenyana
amazina yabo urayazi ntabwo rero ku amazina yabo ngiye nzi rimwe rimwe yego bitwa abandi agandi nyazi Mm.
umwe yitwa kasimu Mhm.
undi yitwa kopi
hanyuma se uwo mugabo bari barashakanye amazina yewe urayazi
Eh, amazina ye u- ni rimwe nzi ni rimwe mukecuru yambwiye kuko yitwaga ngo hamyiye mama wawe agarutse agasanga uri umwana w'umukobwa umaze kugira imyaka icumi ukamubona ukamuhobera ukamubwira uti mawe uraho n'ubwuzu bwinshi u- u- iyo wamurebaga mu maso murebana wabonaga avuga ati mujyane nawe Eh, mbese yaravugaga ati Eh, yara- yarabishatse yarabishatse kuntwara "Mm, ariko arambwira ati mwana wanjye ntabwo nagutwara ngo nkutware uno mukecuru wakureye mm,
kandi nanone aho ndi ntabwo abagande cyane bakunze kwemera abana batari ababo Mm.
nanone nk'ujyanye hari igihe byambana ibibazo ntarabimubwiye mm."
arambwira ati hangane nuramuka ubonye ngarutse wenda tuzavugana ko nakujyana cyangwa se ni uko ati ariko ubu ntabwo byakunda ntabwo nakujyana ngo muguture ku mugabo atabizi Eh, mbese aho bari batuye muri uganda waba warahamenye warafite imyaka icumi ariko ndumva ufite mu mutwe ha- hafungutse waba warafashe mu mutwe ahantu yari atuye ntago ahantu yari atuye ke- nakwibuka ngo ni iyihe noze gusa ambwira ko yari umupaka wa- w'aho atuye wegeranye na sudani nimba ari sudani y'amajyepfo nimba ari iy'amajyaruguru gusa yarambwiye ngo aho kugira ngo abe yagira icyo akorera muri mu- mu- muri uganda akorera muri sudani ngo ni hafi y'umupaka wa sudani ubwo ni sudani ntabwo nzi ngo y'amajyepfo nimba ari iy'amajyepfo nimba ari iy'amajyaruguru ubwo ni sudani y'amajyepfo niyo yegeranye na na uganda none mbwira mama wawe uyu ni wa munota ntanga kugira ngo um, mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikire uwo mushaka uwo mumaze igihe kirekire mutabona mama wawe niba kumva muri kano kanya ni iki Mm.
ushaka kumubwira Oh, mana yanjye ndamutse aka kanya aka- ikintu namubwira aramutse abaye akiriho namubwira ntarakumbuwe mu rwanda akumbuwe n'umwana we akumbuwe na mama we bwite umubyara aranashaje ni umukecuru ushaje aramwifuza cyane arifuza ko yakongera kumubona basi wenda bwa nyuma akaba yapfa amubonye yego ni ukuri turamukumbuye cyane cyane cyane mbese ni birebire turamukumbuye cyane urukumbuzi ni rwinshi ndabyumva ni urukumbuzi turamukunda umwana afitiye umubyeyi n'urukundo rw'umwana ku mubyeyi alice farida mutuyimana wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
turangirize ku nkuru ya mujyambere sirasi ushaka umuvandimwe we n'ibizi esiri batandukaniye muri komini masango mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mujyambere atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa gahanga akagari ka kagasa umudugudu wa nyacyonga naburanye na mukuru wanjye witwa nibizi siri tuburana icyenda kane tuburanye icyenda na kane twari kumwe n'umukecuru wanjye n'umusaza na- na papa wanjye ariko papa wanjye we twari turi kumwe ejo bundi yitabye imana ibiri ibiri kane turi kumwe ariko umukecuru we yapfuye icyenda kane apfana na n'umwuzukuru we Mm, komera Eh, noneho tuza kuburana na mukuru wanjye ntibizi si mwaburaniye he twaburaniye muri komine masango ahahoze ari muri gitarama ubwo hari mu kuhe kwezi mu kwezi kwa kwa gatandatu
ubwo se byagenze gute kugira ngo uburane na mukuru wawe mwari mwari mufite imyaka ingahe icyo gihe mwari abasore mwa njyewe nari umusore we yari umugabo Mm, ariko we nta mugore yari afite umugore we yari yarapfuye ariko yari afite umwana umwe umwana umwe abana na mama namuburaniye rimwe na mama uwo mwana we
byagenze gute muri muri komine masango mwari kumwe se byagenze gute kugira ngo mutandukane hatandukanye turi kumwe nawe ahungira ukwe nanjye mungira ukwanjye yewe mwungana na papa wahungana na mama we ariko mama we twaje kumenya ko yapfuye n'umwana we ariko uwo ni ibizifiri twatandukaniye aho ngaho kuko bararashe amasasu umwe ahungira uko undi ahunguka tuburana uko nguko yewe yewe nahungiye ku gikongoro ngarukira ahitwa komine rukondo ariho habaye akarere ka nyanza uruhande rumwe we rero bo bahunga bagana ku kibuye bambuka bambukira za kibuye baragenda ntaho twatandukaniye turababura tumaze kubabura ubwo ngewe naje gutahuka na muzehe na mukuru wanjye wundi ariko uretse ko mukuru wanjye wundi yapfuye we undi rero turatandukana turamubura ariko ejo bundi abantu barambwiye ngo yacishijeho itangazo itangazo bakwiye ko ryanyuze he bavuze ko abaryumvise bavuze ko yavuze imiryango ye yose avuga abaturanyi niyibizi esiri hano ku ijwi rya amerika
bavuze ku ijwi rya amerika hari na mwitwa wanjye uherutse kukwandikira hano ambwira ko wanamusubije ko ugiye kumushakisha niba rero yaranyandikiye nkamusubiza ko ngiye kumushakisha ni ukuvuga yuko namushakishije simubone ariko n'ubu ngubu uhari nshobora kongera nkareba kubera ko mfite ikoranabuhanga rinyemerera kubona umuntu umuntu wese wanditse bikagera hano muri sisitemu yacu iyo nshyize mu izina rye rirazamuka nkaribona niyo mpamvu namwe iyo muje mbasaba imyirondoro yanyu ni ukugira ngo igihe cyo kubashakisha cyangwa mushaka abanyu binyorohere nabo biborohere kugira ngo mushobore kubabona mu munota umwe ndahita nkubwira nimba mufite cyangwa se nimba ntamufite ntawurimo ibyo ari byo byose niba yaraje mu niba yaratanze itangazo ubwo ni ukuvuga yuko ariho ko ari ahantu ubwo aziyumva niyiyumva azongera duhamagare azaba yumva yuko abavandimwe be bamushaka azumva yuko uhari azamenya yuko se akiriho urumva rero biroroshye ni ukuva mu gasaro ugaruka mu gasaro niba akiriho nibizi esiri azahita yigaragaza tumumenye aho aherereye none rero mbwira niba kumva muri kano kanya mbwira icyo ushaka kumubwira ushaka kumubwira ni uko mujyambere sirasi akiriho na mushiki we musabye imana ariko twagira mu ngo jean paul we yitabye imana ariko yasize abana nka batandatu batandatu bakaba barasigaye bariho tukaba tukiriho kandi tumubonye twakwishima mujyambere sirashi urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuvandimwe wawe n'ibizi esiri dusabe cyane kugira ngo abe akiriho kandi azumve rino tangazo azumve kino kiganiro hanyuma dushobore kubahuza ngaho rero komeza utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'imana namwe nuko murakoze ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mukanatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo nitonze zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi naho ubutaha mwari kumwe na venusite nshimiyimana